muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi murimo muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri abadukurikira kuri interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu yutube na facebook ni kuri voa radiyo yacu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko intambara y'uburusiya kuri ukraine yujuje imyaka ibiri kuko mubizi yatangiye ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ubu rero igeze he iragana he ese uburusiya bwageze ku ntego yabwo ninde uzatsinda iyi ntambara ese ubundi birashoboka guteganya ngo izarangira iki gihe n'iki cyangwa se ngo ninde uzayitsinda iby'imishyikirano se byo byifashe bite ingaruka zayo ku isi byose ibyo ngibyo ni ibibazo byo kwibaza kuri iyi ntambara ni uko kugira ngo rero tugerageze gusobanukirwa twatumiye umuhanga uyikurikiranira hafi cyane porofeseri paul kananura ni impuguke n'umushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi ari mu bufaransa mbazanire rero umushyitsi porofeseri kananura urahura akomeye muraho muraho kamirindi murakomeye namwe yego turaho tumeze neza kandi umenya ari ubwa mbere tuganire muri uyu mwaka umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire namwe nizere ko wagenze neza iyi twawutangiye neza biri kugenda neza kugeza ubu ngubu kandi nizeye ko nawe ari uko
natwe byifashe neza nuko nuko rwose ngushimire cyane rero umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika kuri iyi ntambara yo muri Ukraine mu magambo makeya nyine muri iyi myaka ibiri imaze wowe ubona ihagaze gute mbese mu magambo makeya intego uburusiya bwashakaga bwayigezeho
nkeka yuko byaba bikiri kare kugira ngo tuvuge ko bwayigezeho ariko burimo burayigeraho cyane cyane ko ubu ku rugamba ikirere isa n'iri gutsindwa cyane ikaba ejo bundi muri iki cyumweru gishize yarikuye yarakuye abasirikare bayo mu mujyi wa adivika icyo cyemezo kikaba cyarafashwe n'umuyobozi mushya w'ingabo kugira ngo abungabunge ubuzima bw'abasirikare ni ukuvuga rero ko bari bageraniwe muri uwo mujyi wari umaze igihe bafite bapfiramo ari benshi afata icyo cyemezo kandi ngira ngo ibyo byari bikurikiye yuko perezida zelenski yari amaze gukuraho umuyobozi w'ingabo wari umaze kuba nka mukeba we agashyiraho ubundi ejo bundi muri uku kwezi turimo ku itariki ya munani uwashyizeho urumva ni umuntu we agahita akuraho ngaho abasirikari icyatumye akuraho uwo nguwo ni uko wari usanzweho ari umuyobozi w'ingabo ni uko batumvikana uburyo bwo kurwana no kuyobora ingabo we nyine yamubwiraga ati komeza urwanisha abasirikari undi ati ntabwo ngiye kwicisha abasirikari urumva icyo bapfuye mugenzi we umusimbuye nicyo akoze urumva rero ko ntaho biri kuje icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko ibikoresho bemerewe byaba ibya gisirikari bya rutura byaba n'iby'amasasu bemerewe n'abanyamerika n'abanyaburayi bitari kuhagera vuba abanyapolitiki ntibari kubyemera uzi ko aho ngaho muri kongere no muri sena batabyumvikanaho kimwe ibyo bigakereza urwo rugamba bigatuma noneho banatsindwa ariko ibyo bijya muri sitateji y'uburusiya kuko uburusiya bwo bwari bwiteguye iriya ntambara bwarafashe ibyemezo byose bishoboka kugira ngo izabe intambara y'igihe kirekire izi ko abanyaburayi batarwana igihe kirekire kugira ngo n'umuyobozi wacyuye igihe ejo bundi aho ngaho muri icyo gihugu cya amerika w'ingabo nawe yari yatangiye kubivuga n'ubwo yacyuye igihe general mire
yari yatangiye kuvuga ko bidakunda gukomeza kurwana muri za ikirere ko amerika itabafasha kurenza amezi arenze atandatu bagiye kugera ariko ubwo urumva ko biri gushyira ugutsinda k'uburusiya n'ubwo kutarabaho hanyuma muri urwo rwego nyine ko uburusiya burimo bugenda bugera ku ntego yabwo buhoro buhoro hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa irangabiye aroni aravuga ati nibyo intego z'uburusiya zarakunze kuko ibisagara bamaze kwambura ikirere ikirere byarayinaniye kubyisubiza n'ibihano uburusiya bwafatiwe byabaye imfabusa ikindi ati sepeyi ntiramufata akongeraho ati ese ko amerika itaratangaza nguzofata putine ngo bazomuha amadolari angana uko ako nta kandi yongeyeho ni umurundi rero irangabiye kubera ko ibyo nabisomye mu kinyarwanda rero mvanga n'ikirundi n'ubwo mu magambo makeya aravuga ati ibisagara ni imijyi abarusiya bamaze bafashe ntabwo ikirere irashobora kubyigarurira nibyo nta mujyi n'umwe ikirere yigeze yigarurira
uyu n'aho ngaho bari bigaruriye babirukanyemo ni ukuvuga ko bya bindi byacaga hano mu binyamakuru bicicikana ngo ikirere irimo irategura kontorofasive irashaka gutera igitero simusiga cyo kwigarurira intara z'iburasirazuba icyo ngicyo buri wese yabonye ko cyahombye cyarasuye doko n'esheke y'icyo gitero noneho n'uwo mujyi bari bigaruriye bamaze kuwubaka naho ibyo by'ibihano uburusiya bwari bwabyiteguye iyo ureba mu bukungu bw'uburusiya usanga mu bihugu biriya byo bita jeseti uburusiya aribwo bufite ibipimo birebire mu bukungu biriya byo bita ku basansi ekonomike yaba uyu mwaka yaba n'umwaka ukurikiyeho mbese ni umuvuduko w'iterambere w'ubukungu ukuntu ubukungu bugenda bwiyongereye umuvuduko w'ubukungu w'uburusiya uriyongera muri uyu mwaka ushize n'uyu mwaka turimo kurenza biriya bihugu birindwi bikungahaye ku isi ni ukuvuga ko ibyo bihano rero ntacyo byatanze nk'uko babyifuzaga kugira ngo bagushe ubukungu bw'uburusiya ahubwo ubukungu bw'uburusiya bwajegeyeho gato mbere ariko ubu ngubu butangiye kuzamuka ku kigero gishimishije ukurikije mu bindi bihugu nk'ubu ubudage umwaka ushize ubukungu bwabwo bwaragabanutse kujya munsi ya zero ariko abarusiya nibo bafite gatatu ku ijana mu itumbagira ry'ubukungu abanyamerika nibo basa n'abakurikiyeho bari muri za kabiri cyangwa hafi yaho ibindi biri muri rimwe ibindi biri muri za muri zeru n'ibice bitanu ku ijana urumva rero ko ubukungu bw'uburusiya ntabwo bwajegeye cyane ahubwo byatumye uburusiya bwihata noneho no kugira inganda zabwo bwite kuko hari ibikoresho baguraga muri ibihugu by'i burayi n'ahandi ku isi bitari bikiza noneho bituma bashaka kubikorera iwabo ikindi ibyo ngibyo byatumye kuko badashobora nyine gucuruza mu madolari byatumye bashyiraho gucuruza mu mafaranga yabo n'amafaranga y'abashinwa ubu nayo akaba ari kuzamuka no kugira agaciro ku isoko usanga rero mu rwego rw'ubukungu harimo impinduka tutazi aho zizagera ariko harimo impinduka zikomeye ibihano rero byafatiwe uburusiya n'abanyaburayi usanga aribo biri kugiraho ingaruka kuko hano ibiciro byariyongereye cyane cyane cyane ko kugera ubu peteroli na gazi z'uburusiya barazikeneye ariko kuko badashobora kuzigurayo eh, bu- ku buryo bw'ako kanya butaziguye babigura ku buryo buziguye muri ubwo buryo buziguye ni ukuvuga ko uburusiya buzigurisha ubuhindi noneho abanyaburayi bakazigura mu buhindi Mhm.
urumva rero ko bihenze bikagera hano bihenze bikagabanya ubukungu bwabo ibyo rero nyine bituma eh, ibibazo by'ubukungu ku isi biterwa n'iriya ntambara bitoroshye kandi bivuye kuri ibyo bihano ibyo rero byabaye nka wa wundi we- ngo wi- w'inkubisi y'amazirantoki w'iyitarakiriza.
akayitarukiriza ye muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga turaganira na porofesori paul kananura ni kuri iyi ntambara yo muri ukraine paul kananura ni impuguke n'ubushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi ari mu bufaransa kuri telefone dufite ndayishimiye ndayishimiye we ndayishimiye uraho urakomeye
yego meze neza cyane kabisa uherereye he ndayishimiye mperereye i kampala muri uganda
ko nduzi nimero zawe zari iz'i rwanda
za uganda
ehe oh noneho rero ntabwo ari ntabwo ari ndayishimiye ahubwo ni ndayiragije
ndayiragiye jerome eee niwe turi kuvugana
yego cyane navangavanze amazina kubera ko bambwiraga yuko na ndayishimiye ari kuri telefone noneho rero ndayiragije jerome rero uri i kampala
Eh, ndi kampala nuko rero gusha ku ngingo
Eh, ikibazo cy'intambara ya ikirere n'uburusiya
Yego.
Yavuze ikibazo cyateje muri afurika nk'uzigendanye n'inzara mu by'ingano uretse n'ibyo kandi uri kurabireba urabona neza ko ntibyari byiza ko intambara ya ukirere n'uburusiya ikomeza bari bakwiye kujya mu biganiro umuti w'ikibazo bakawukemura kuko intambara ntiba nziza hanyuma ikindi nsaba nk'uburusiya ni ukuba bushobora kubabarira bukareba ikirere ni nk'igihugu buriya igihugu kigira mirongo ibiri na kangahe mu bigendanye na gisirikare nawe ukaba uri uwa kabiri urumva umusumbye imbaraga nyinshi niba ari izo nkunga amerika itanga ikazigabanya ariko hakaba ibiganiro by'amahoro Mhm.
Eh, ikindi nka afurika umugabane wa afurika uhura nawo nk'iki- nk'ikibazo kiba gihangayikishije urareba ko iyo ntambara ya ikirere n'uburusiya bisa nk'aho ibihugu bimwe na bimwe bya afurika byisanga biri inyuma y'ibindi bihugu bimwe na bimwe bityo rero bikazotuma hazoshobora kubamo n'akantu nka afurika ibihugu bimwe na bimwe nabyo bigashobora gucanamo tuvuze uti ba kamirindi bari inyuma ya ba kanaka ba kanaka bari inyuma ya ba kanaka bikazohavura biteza ikibazo mu isi ikaba nk'intambara ya gatatu mu gihe intambara y'uburusiya na ikirere ishobora gukomeza Mhm. ye ndayiragije urakoze cyane Afurika, ikintu dusaba aha twe nk'abanyafurika ikintu dusaba ni ukuba hagati ya ukraine n'uburusiya bashobora kureba ibyo bapfa bakareba ibyo bapfana hanyuma intambara ikava ngo bakongera kubana nka- nka mbere uko byari ye urakoze Eh, cyane
yego namwe murakoze kamirindi radiyo ijwi rya amerika noneho twongere duhamagare ndayishimiye ndayishimiye ndayishimiye
hano uraho urakomeye
yego niko kukubona ko bigoye kandi uri ku murongo
ntabwo bigoye he nuko uherereye he
i kigali ye i kigali mu yihe karitsiye
kanombe nuko gusha ku ngingo ndayishimiye gusha ku ngingo radiyo ijwi rya amerika ndumva telefone isa n'icitse twikomereze nuko porofesori kananura uyu ndayiragije jerome muri kampala agushije ku ngingo y'ibiganiro kandi mu minsi ishize ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza cyatangaje yuko uburusiya bwaba bwarasabye ibiganiro na amerika amerika ngo iranga iti ntabwo nshobora kujya mu biganiro ukraine itarimo N- iyo nkuru ndumva reuters itabeshya kubera ko ishakisha amakuru mu bantu iba yizeye bayafite koko I- ayo makuru nyine yaturutse mu burusiya nk'uko reuters ibivuga none kuri wowe kuki uburusiya bwasaba ibiganiro n'abanyamerika aho kuganira na Ukraine
Eh, ni uko ikirere ntabwo ari irwana hariya harwana uriya muryango wo gutabarana w'abanyaburayi otani niwo urwana n'uburusiya ku- kuko yaba ari ikirere irwana n'uburusiya iba yaratsinzwe kera ubona ko abanyaburayi bashyiramo ibikoresho bashyiramo amafaranga bashyiramo eh, ingufu nyinshi kugira ngo uburusiya butsindwe ubu ngubu ni ah'umugabo ni uwo uzatsinda n'indi U- u- u- uburusiya nibutsindwa ni- ntabwo ari ikirere izaba itsinze ni uriya muryango wa otani uzaba utsinze ukoresheje gusa ikirere uburusiya nabwo nibutsinda nuko buzaba butsinze abanyaburayi no muri uwo muryango rero wa otani umuntu ufitemo ijambo ni amerika kwirirwa uvuga ngo uravugana na zelenski kuri putine ntacyo bivuze ugomba kuvugana na biden kuko niwe shefu w'ibyo byose naho abandi bose baba bari abari abari gutera inyikirizo bakikiriza gusa
ijwi rya amerika otan nibyo uriya muryango w'ubutabarane bw'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya atlantika amerika niyo kigugu koko muri uwo muryango nuko rero kuganira na biden nyine nk'uko ubivuze niwe shefu mu magambo makeya n'umugaba mukuru w'ingabo za otan buri gihe ahora ari umunyamerika kuva otan yabaho mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda ahora ari umujenerali w'umunyamerika nubwo umunyamabanga mukuru we akenshi kugeza ubu ngubu aba ari umunyaburayi ako karakanyuzemo kuri telefone dufite niyitanga simon niyitanga niyitanga radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga nuko Hello?
niyitanga bite yego yego ndakumva ni byiza uherereye hehe niyitanga Hello?
ndakumva Eh, yego ndakumva neza uherereye hehe Eh, ah, nanjye ndi mu rwanda mu majyepfo mu majyepfo y'u rwanda
yego mu kahe karere
mu karere ka kamonyi ka kamonyi ye N- niyitanga simo mu karere ka Mm.
kamonyi noneho rero gusha ku ngingo
Eh, mwakoze Ah, ndagira ngo oh, mutumirwa mubaze ese kuba ah, bi- bi- bi- bi- bigaragara i- izi- izi ntambara zigenda ziba ku isi mu bu- mu- mu- mu- mu bice bitandukanye ntabwo zaba zikabirizwa kuruta uko ziri ndavuga kuzikabiriza mu buryo bw'itangazamakuru cyane kandi wenda kuri firida atari ko bimeze atari ko atari ko biri nk'ubu uhereye umwaka ushize muri intambara ya Ukraine igihe yatangiriye eh, uburyo babivugaga mu itangazamakuru eh, wumvaga ko ari ibintu bikomeye cyane ariko njye uko wumva numva bivuga n'abapfa ku rugamba n'isi n'imbunda zikoreshwa n- n- n'uburyo intambara iba yitwara nkumva nkasa naho numva wenda birimo gukabya cyane ku itangazamakuru Oh, mumbwire oh, itangazamakuru rifite uruhe ruhare muri izi ntambara tugenda twumva uhereye ku ku- ku- kuri Ukraine ukaza kuri Congo cyangwa na na na Palestine bambwira uruhare rwabyo hanyuma anambwira se ntibihengamira ko hari ko hari inyungu kuruta kuba zagenda mu buryo bw'itangazamakuru ngo ngo ngo bijye hagati ni ukuvuga ngo wenda bo itangazamakuru ugasanga ryibanze cyane kuko uwandika aho ahagaze akaba aribyo yandika ku ruhande rw'uko abibona ambwire uruhare rwabyo cyane cyane njye niho nshaka ko asa n'umbwira hanyuma ibyo nakivaho anambwire uruhare rw'isi muri rusange abona rutahengamiye ku hantu hamwe ndavuga uruhare rw'isi mu bijyanye no kuzakemura ibibazo ntiruhengamiye kuri aba bantu b'ibihugu bi- bifite uko byateye imbere ni ukuvuga nka amerika n'uburayi kuko usanga aribyo bifata imyanzuro bikavuga ngo iki bitavuga ngo habe iki ntikibe ubu mpamya neza ko baramutse bahagutse bagahagarara bakagira ibyo bafa- ibyo bavuga intambara ya ukraine n'uburusiya nayo yasa n'iyirangiye hanyuma anambwira ubundi babona niko itaranarangiye ahubwo nkurikije uko itakivugwa eh, iravugwa siyo turi kuvuga se aho ngaho oya iravugwa iravugwa naho inama ivuga yararangiye oya ntabwo ntabwo tuyivuga yara- ngo yararangiye ahubwo oya irakomeza itangazamakuru ryahinduye kamera zikazerekeza muri palestine ye nuko ariko intambara yo ntabwo irarangira nubwo kamera uvuga ko zagiye muri palestina nuko niyitanga urakoze reka umutumirwa gusubiza mbere mbere mbere breaking news yasaga naho ari buri kanya ariko ubu urebye nyine ubona imbaraga zaragabanutse ukurikije uko mbere babiburekingaga mu mwaka washize ye ndagushimiye niyitanga
Eh, i- urakoze cyane n'ibibazo bikomeye ariko itangazamakuru rijyana n'ibintu bigezweho ubwo iyo- iyo haje igishya ikindi kiba gihise gisaza gitaye agaciro ubwo nyine iyo ntambara yataye agaciro ku mpamvu ebyiri Eh, kuko haje indi ntambara nshya ariko no kubera ko ibyo bavugaga bitagifite na by'agaciro kuko bavuga ko uburusiya bugiye gutsindwa muri contre offensive ya ikirere y'igitero cya simusiga cyo ku- kugarura eh, intara z'uburasirazuba za ikirere kuko rero batsinzwe ntabwo bari bugaruke ngo bavuge ngo batsinzwe burya hari n'abanyamakuru cyangwa ibinyamakuru biba bishinzwe kuyobya abaturage eh, nabyo bibamo hari abake bavuga ukuri abandi benshi ni abafana bagatumiza na- n'abo ngabo bo bita eh, abasesenguzi nabo babafana kuko umusesenguzi aza akurikije uwumuhemba keretse iyo adafite umuhemba niho ashobora kuvugisha ukuri Eh, usanga rero itangazamakuru hari igihe rikuririza intambara hari igihe riyipfobya hari igihe bitewe nyine n'u- n'uwabatumye cyangwa aho babogamiye abantu ku giti cyabo ndavuga abanyamakuru cyangwa se n'ikinyamakuru eh, bimwe babipfobya ibindi bakabikabiriza ugasanga ahubwo aho kugira ngo bahe abantu amakuru bashinzwe kubinjizamo ibitekerezo byo bo bifuza ari narwo rwa ruhare rwo ku isi nyine rubogamye ubwo nabo baba bajyana n'aho isi ijya noneho niba uwumvise eh, umunyamerika cyangwa umunyaburayi ntabwo azajya kuvuga ngo uburusiya burimwo eh, burahondagura ikirere kandi ariyo bashyigikiye aravuga ati barimo barayirwanya ariko irimo irirwanaho Eh, ibyo ibyo nyine turabimenyereye mu itangazamakuru niyo mpamvu iyo haje ikintu gishya baba babivuyeho Eh, yewe no kugira ngo mbabwire wenda ndi ku yandi makuru ari ibanga buriya n'iriya ntambara yo muri eh, yo mu- Palestina.
yo- yo muri isirayeli Aha.
Eh, muri iyi minsi muri ibi byumweru muri iki cyumweru gishize cyangwa ibyumweru bibiri bishize iyo haza kuba intambara hagati ya Nigeria na Maroc ubu ngubu ni yo muri Israel baba bayibagiwe bari muri iyo ni uko biriya bihugu by'ibihangange byavuze biti ntabwo twakongera kugira intambara ya gatatu ntabwo byakunda kugira ngo dutatanye ingufu zo kuyirwanya no gushyigikira abarwanye ku buryo bunyuranye bamwe kuri bamwe abandi ku bandi urumva ntibagira iyo ntambara yo muri Ukraine bahuriyemo ngo bagire iriya yo eh, Muri yo Gaza.
Israel. nayo buriya bayihuriyemo nubwo badahanganye nk'hariya cyane muri Ukraine nayo bafite uko bayihuriyemo bakurikije uko bagenda mu bufatanye bw'ibihugu n'ibifatanye n'abashyigikiye bamwe n'abandi n'ababirebera hirya Eh, noneho rero ubwo hiyongereyemo iyo ya gatatu iza kwiyongeramo byari kuba bikabije biri kuzana n'akajagari kenshi ku isi ko hari n'utundi dutambara duto nabwo bahanganiyemo mu buryo butagaragara ariko burya umuntu wese aba afite umuhatse
hanyuma yavuze ati iyi ntambara cyangwa se n'izindi itangazamakuru rimwe na rimwe ntirikabya mu magambo makeya nk'ubu ngubu hari imibare izwi y'abasirikare bamaze gupfira muri iriya ntambara yo muri Ukraine n'abas- n'abasivili
iyo mibare eh, imibare ishobora kuba izwi ariko buri wese niba ushyigikiye ku- u- uri ku burusiya avuga imibare myinshi y'abayikirene bapfuye uzi- uri kuri ikirene akavuga imibare myinshi y'abarusiya bapfuye kugira ngo rero ntugire icyo wikuriramo gusa aho uza kubirebera ni uwa- uwo bavuga ko agiye gutsinda ukabona aratsinzwe ni wo ubona uko ibibazo biri ikindi icyo ni kimwe ikindi burya na- no- no ku rugamba abasirikari kugira ngo n'igihugu gitanga imibare kugira ngo ngo kihe morale eh, gihe abasirikari bacyo icyizere n'ingufu kivuga ko abandi bapfushije noneho ugasanga imibare ni myinshi iranyuranamo irinyuramo eh, burya birya by'imibare byo ku rugamba byo ni uku byitondera hari abantu ubu ngubu bica abasirikare kuri za twita cyangwa se kuri za facebook kurenza abapfira ku rugamba nyarugamba mbese mu magambo make bamwe bakarwana intambara batanayirimo
Ah, eh, abo abo- abo nibo babihubwo Eh, ibyo ari byo byose amakuru yego nubwo ku- kumenya ukuri bigoye av- ku mpande zombi abasirikare ngo barapfuye benshi koko byo nubwo imibare igoye kuyimenya nawe urabyemera gutyo wi barapfuyeho gupfa barapfa eh, kandi buriya habamo ibintu byinshi urugamba bitavugwa Mm.
Ah, abafashwe nabo ni benshi mu bice byombi ubona ko babahererekanya Eh, ikindi eh, abanga ku- kurwana kurwana nabo ni- nabo barahari nubwo bitavugwa ni bake cyane ariko uriya ku rwego rwa ikirere nabo barahari bavuga bo ku burusiya do- iyo bi- bi- bibayeho hari igihe byigeze kubaho rimwe Eh, usanga nyine amakuru avangavanze ariko iyo ukurikirana neza ugasesengura ku buryo bwimbitse intambara muri rusange ni mbi irasenya n'iyubaka icya kabiri yica abantu benshi icya gatatu nubwo hariya mu burusiya atari no muri kirena atari ko bimeze cyane ubundi yica aba- abasivile benshi kurenza abasirikari Eh, icya kane isenyagura ibikorwa eh, rusange noneho na- n'abitishe bakaba ba- bazagirwaho ingaruka za- zi- zigirira nabi ubuzima bwabo mu rwego rw'ubuvuzi bw'uburezi eh, n'imibereho myiza y'abaturage I- urumva rero intambara igasenya ntiyubaka yaba abayishimagiza ku mpande zombi baba bakora ikosa yaba n'abayikora gusa icyangombwa ni uko bagera aho bakumvikana nubwo hariya muri muri kirene n'uburusiya kumvikana bitazakunda radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri sanga umutumirwa ni porofesori paul kananura impuguke umushakashatsi mu by'umutekano wo ku isi ndetse n'imibanire hagati y'ibihugu umu- imibanire ya politiki mpuzamahanga turaganira rero kuri iyi ntambara yo muri ukraine iteye ite ingaruka zayo ni izihe ese hari ibiganiro bihari nyine mu magambo makeya nibyo turi kuvuganaho kuri telefone dufite gilbert bucumi na armand tubanzirize kuri bucumi hanyuma aruma ube wihanganye bambwiye kuri nayirobi nuko bucumi we uraho urakomeye
yego ni amahoro uherereye hehe
mwakanya ndi ku mugwa mukuru w'ubucuruzi mu gihugu
vugira muri telefone neza
ndi ku mugwa mukuru w'ubucuruzi mu gihugu cy'uburundi
telefone yawe ntabwo ivuga neza ariko ugerageze noneho ku- uko ushoboye hanyuma utange igitekerezo cyangwa cyawe se cyangwa ikibazo cyawe umwanya ni uwawe
navuze nti yego
ndi ku mugwa mukuru w'ubucuruzi bucumbura igihugu cy'uburundi ye ntabwo rero tukumva neza utubabarire buriya turagerageza kongera kuguhamagara utubabarire rwose umurongo wawe ntabwo umeze neza noneho duhamagare armand armand
sabwe sabwe uraho urakomeye
ni amahoro ndashima imana namwe irindi yego ni amahoro noneho irindi zina ryawe ni irihe
nitwa bigira umuremyi bigira umuremyi armand
yes mm.
bambwiye kuri nayirobi Nashaka- nashaka nashaka gutanga igitekerezo iye- icyiyumviro canje Mm,
uriko uriko uraraba i- ukuntu uh, uburusiya bwateye ukraine mhm.
bobo babona umengo ukraine bazoyisambura mu minsi mikeyi yego burya impanuro je notanga nuko ibi uh, indongozi z'ibihugu bitandukanye hagati ya Ukraine n'Uburusiya bagifite ingorane bari gutorera inyishu hakiri kare biciye mu biganiro amaraso atarayinda guseseka Mhm.
uri kuraraba Ukraine i- i- yabuze abantu benshi cyane abapfuye abakomeretse n'ubu bagikomereka n'abandi bagipfa Mhm.
ku bisanzwe bari bakwiye gufata hakaba ibiganiro hakiri kare kugira abo baperezida bose bashobore ku- zelenski hamwe na putin bakajya hamwe kugira batorere inyishu y'izo ngorane zari zibahanze batarinze gutera kuko uburusiya bwo bwabona umenga ukraine nta nguvu ifise ariko ukraine yaragaragaje yuko nayo nyene ifise inguvu amakungu yayibaye hafi uno munsi aho amakungu atafashije ukraine nibaza yuko kiyeve yoba ya- iza yaranafuditse canke barashizeho n'indongozi zabo uburusiya bwemera Mm.
bari eh, bari bakwiye gufata ibiganiro bikaja imbere akaba arizo mpanuro twotanga no ku bindi bihugu biba bitumvikana yuko ibiganiro ari ikintu gihambaye cyane bituma ata bintu bishobora kononekara ata abantu bashobora gupfa n'amahanga ntarinde kurindira yuko afasha ari uko ibara ryarinze kugwa mu gihe amahanga amaze kubona hari aba- aba indongozi zitariko zirumvikana bakagerageza bakumvisha abantu hakiri kare ibara ritaragwa abantu batarapfa amabarabara atarabomoka amazu atarabomoka abantu bataraba ibimuga bakagerageza uburyo bwose bakinga intambara ntibe ibiganiro bikaja imbere mu gihe cyose kuko intambara nta mahoro izana nta muntu asaba ngo naratsinze intambara intambara ihezwa n'ibiganiro murakoze bigira umuremyi nawe urakoze cyane
nanjye ndabashimiye cyane ijwi rya amerika noneho dush- duhamagare jacques banda banda
iyo ndakumva cyane urahura akomeye
ye turaho turashima imana rwose uherereye hehe
mperereye mu gihugu cya zambi rusaka yego uri umurundi yes Ah, ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda impunzi wo muri zambia yego uje ku ngingo rero yes yes ikibazo kiri muri ukraine na na n'uburusiya ni ikibazo cyabaye cyabaye ngombwa ko habamo intambara ariko ikibazo cyari icya mbere cyari kuba mu biganiro Mhm.
kuko mu gihe mu gihe nk'uburusiya bwari buteye ukirene hari icyo wenda bapfa buriya bagombaga kubyumvikana nk'abantu b'abaturanyi ariko noneho uburusiya bwashyizemo imbaraga ubundi ikintu cya mbere ki- gihosha intambara cyane gihosha amakimbirane ni ibiganiro Mm.
ni ibiganiro kuko na buriya iyo baza kugirana ibiganiro ntabwo intambara iba igeze hariya kuko intambara irasenya ntiyubaka intambara irasenya ntiyubaka none ikibazo ni uko ababigenderamo ari abantu batazi aho bahuriye n'ibyo ngibyo bijyanye na politiki zabo Mm.
nicyo kibazo dukunda kugira mu baturage by'intambara Mhm.
naho ubundi nk'ingaruka yagize iriya ntambara yo muri yo muri ukraine n'uburusiya yagize ingaruka cyane cyane uhereye muri ukraine ubwaho ukagera no ku isi yose cyane cyane nka hano muri afurika mu bihugu bikennye
yego u- u- urugero nkanjye mba muri zambia aha navuga ko nk'ubukungu bwahise busubira hasi cyane bijyanye no- n'ibyo kurya byavaga muri biriya bihugu kandi ibihugu byari ibihugu bikize Mm.
ubwo rero ni ukuvuga ko iriya ntambara yagize ingaruka cyane ku isi yose ku isi yose yagize ingaruka cyane ku nkano hakunda kuza ingano ziturutse mu rusi muri muri za ukraine no mu rusiya hariya ingano ntizikiboneka ifarini yarahenze ibigori ntizikiboneka u- akawunga karahenze ubwo ni impamvu iyo ni ingaruka z'iyo ntambara ariko haza kubaho ibiganiro ibiganiro nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga nanjye nkaba navuga nti, ibihugu byo byo mu karere kacu bibone ko ibiganiro ari ikintu cy'ingenzi cyane cyane cyane kuko ibiganiro ni ikintu cya mbere gihosha amakimbirane
Ye- intambara ntabwo yubaka intambara twayizibayemo twabonye intambara wacu ukuntu zagenze niyo mpamvu rero nka ziriya ntambara ziba zirakomeye cyane ntabwo ziba zikwiye ntabwo ziba zikwiye kuko uzirenganiramo ni umuturage wo hasi cyane ye banda urakoze ni cyane uko mbyumva ye yego murakoze namwe rwose imana ibaha umugisha twese nk'abitsamuye
ya Mm. nuko porofeseri kananura amahoro ndumva abantu bose bayatsimbarayeho rero wowe wabivuga wiki
amahoro bayatsimbarayeho ariko kugira ngo ugire amahoro ugomba kuyarwanirira Mhm.
buriya baravuga ngo ushaka amahoro ategura intambara ni ukuvuga ko uteye intambara nawe aba ashaka amahoro niko bivugwa mu- mu gifaransa no mu zindi ndimi Eh, qui veut la paix Ariko prépare iki- la guerre Oui, iki ikibazo rero hariya gihari kugira ngo cyumvikane neza gushyikirana kugirana amahoro eh, gushaka amahoro ntabwo biva kuri ikirere icya mbere cyateye iriya ntambara ni iki ni uko ikirere nk'igihugu cyigenga yashatse kwinjira mu muryango eh, wo gutabarana w'ibihugu by'i burayi wa otani ibyo ngibyo rero ku burusiya ntibikunda kuko bitera igitekerezo eh, bitera ikibazo cy'umutekano w'uburusiya uburusiya ntibwakemera ko umuryango wa otani uhana imbibi n'uburusiya kuko bavuga bati igihe cyo icyo ari cyo cyose turi abakeba batwiba umugono bakaba batugereye mu gihugu baje kugiteramo akajagari cyangwa baraduteye bwa mbere kuko buriya mu ngengabitekerezo ya gisirikare cyangwa ingengabitekerezo y'umutekano bavuga ngo uratera ntuterwa Eh, muri uko gutera rero ntuterwa nibyo nibyo uburusiya bwakoze bwaravuze buti igihe cyo ikirere izinjira mu muryango wo- wa otani otani izadutera kuko izaba iri ku rubibi rwacu ariko se porofeseri ariko oroshya oroshya mbaze ndagize gatoya Ye.
ariko ubu nidutera mbere niyo mpamvu ubona bafata turiya turere two mu burasirazuba bwa ikirere ni ukugira ngo bashyiremo nka zone tampo bashyiremo ahantu hagati y'uburusiya n'igice gito cya ikirere bo kizaba kiri aho ngaho noneho ikirere ninashaka kera kuzajya mu muryango wa otani aho hagati bibe bidashoboka n'ibyaba bidashoboka igihe cyo nta- ntabwo bazaba bari ku ba- bazaba bari ku mupaka wa w'uburusiya Mm.
ubwo rero buriya bateye ni bya bindi byo gutera kugira ngo udaterwa Mhm. ariko se ko bari ku mupaka otaho ko iri ku mupaka se w'uburusiya n'ubundi twavuga nka biriya bihugu byo mu majyaruguru y'uburayi eh, twavuga za- na biriya bihugu byo mu karere ka baltic ko mu burayi nako za letoniya estonia na lituania nabo bari muri otan none se Ariko kandi nta- ni ku buriya mupaka ntabwo neza bari- ntabwo bari ku mupaka w'uburusiya ahubwo eh, kiriya gitero bateye muri kirene cyatumye ibihugu bindi eh, biriya by'amajyaruguru bifite n'umupaka muremure n'uburusiya ugeze ku ku birometero hafi ibihumbi bibiri eh, babyinjiramo kandi ubundi bari basanzwe batabirimo bajya ku mupaka wabyo buriya rero uburusiya bwarabyihoreye kugira ngo kugira ngo ba- ba- ba- batagira intambara ebyiri babanze barangize iriya ariko bo bavuze ko kiriya gihugu igihe bizaba ngombwa bazagishwanyiriza umunsi umwe icyo nashaka kuvuga ni uko na za letoniya na za estonia na za lituania zari zirimo kuva kuva mbere y'intambara ya ya ya Tu- nanjye ngo ya turikiya ya ya ya ukraine kuki se batateye ibi bihugu bitatu bya ntuze bya byo muri baltic icyo gihe kandi biri ku mupaka neza n'uburusiya
Eh, buriya ikibazo cyari gihari ni kirime kirime ni baze navale ikomeye cyane y'uburusiya ituma bakontorora isi yose isi baciye muri za mediterane za Mm.
Mer Noire. urumva ko kubera ko ari baze kandi aka- ikaba yari mu muri eh, ikirere ikirere igiye muri wota yaba imaze kugira ingufu zahangana n'uburusiya ikavuga iti turabiba- tu- tu- tubambuye iyo baze navale eh noneho ya Osaka sebastopol igahita ijya muri iyo baze navale Eh.
igiye muri baze navale yahita ituma amato y'uburusiya atazongera kuza mu- mu- ku buryo bworoheje mu nyanja y'abahindi mu nyanja itukura no mu nyanja- no- no mu nyanja ya mediterane kubera ko bahafunga ntibongere kuhaca Mm.
icyo ni kimwe icya kabiri iyo baze bayigiyemo baba bafite uburusiya imbere yabo nk'isahani Hmm? igihe cyose bashaka babutera baturutse mu majyaruguru mu majyepfo mbese baba babukomatanyirije ni nayo mpamvu wabonye ko ikintu cya mbere bakoze bwa mbere abarusiya ari ugutera firime bagahita bayigirayo n'iyaba atari ukuvuga ngo ni zone tampa mu bihumbi bibiri na cumi na mu bihumbi bibiri na cumi na kane nibyo mu bihumbi bibiri na cumi na kane Eh.
kiriya kibazo cyo cyararangiye buriya kirime byararangiye iyo yabaye uburusiya byo byararangiye nta nta n'ibiganiro bindi binashoboka kubera iki bagiraga bakingire iyo baze eh, yabo iyo baze navale donc ikigo i- i- ikigo cyo mu mazi cya gisirikare gikomeye cyane cya sebastopol gikomeye cyane kandi kiriho amato y'intambara ni- n'abasirikare b'intambara benshi cyane ari byo bituma uburusiya biri muri bimwe bituma uburusiya ari igihangange amato n'intambara n'indege amato z'intambara yacu ashobora kujya hirya no hino ku buryo bworoheje Mm.
naho icyo gihe byaba bisaba kuzajya bu- buzenguruka bukazajya bumara nk'amezi abiri butaragera iyo bugera ariko iyo uciye hariya uhita ujya hariya uhita ujya hariya mu- mu- muri biriya bihugu byo hagati y'uburasirazuba bwo hagati uhita uza hano muri za afurika y'amajyaruguru uhita uza hano munsi hafi y'ubuhindi eh, ukaza kuri muri afurika bikoroheye utagombye ku- kuzaca hariya ukazaca mu- mu mu- mu nyanja ya atalantika ukazaca hano muri uyu mugezi wa manche wo mu burayi hagati y'ubwongereza n'ubufaransa n'ibyo bihugu by'i burayi ukamanuka muri iyo nyanja ukazenguruka uburayi bwose ukazenguruka afurika yose u- ukaza uka- uri- uri- ukuza ugaca mu nyanja y'abahindi ni- ni- n'inyanja itukura kugira ngo uze hariya mu burasirazuba mu bwo bwo hagati Mm.
yo ibyo ngibyo niyo mpamvu yahise ihafata ibindi ishobora kubyihorera kuko ni ukurwana ku butaka n'ibiki byose ariko aho ngaho iyo urwanira mu mazi kandi ushobora kuhashyira amato y'intambara kabuhariwe n'abasirikare barwanira mu mazi kabuhariwe eh, ba- ba- ba- bashobora kuza usinziriye ukazikangura bageze mu mujyi rwagati Mhm. hagati aho ngaho aho ngaho muri kibu- mu cyambu cya sebastopol ukraine yigeze kuharasira ubwato bukomeye bwitwa moskova burarigita burarohama Ha- nyuma yaho hari ubundi bwato ukraine yari yongera kurasa
Eh, hari ubwo bavuze ko baburashe ariko bwo ntibwarohamye nk'ubwo ngubwo Eh, bo niyo bavuga ngo ni Ukraine yaburashe eh, ashobora kuba atariyo kuko ni abasirikare bo mu mazi baragiye babutega imitego donc ubwo ni ba bandi baje ni ba bandi bakabuhariwe mu mazi ba- bagenda bagatega amabombe niyo yabuhanuye icyo gihe byari bitaragiye ahubwo Ukraine yigeze kurasa ku bundi baravuga ngo bwahiye ariko burangirikara cyane umwaka ushize kugira ngo ni ubwo ngubwo barasheho za bombe ngo burangirikara cyane hariho ngo n'ibikoresho barabyangiriza ariko ntabwo bakoze nka birya bya basitapore harya habaye icyo kibazo cy'uko burya baragiye nyine barabutega munsi bwose burahera amabujyamo hasi Mhm. babuteze Eh, ibisasu baragiye.
munsi babiteze ubusasu munsi nyine bu- biturika bituma bijya burohama.
hejuru Eh.
no byatumye ubwo bwato bura- bwarabukubise bwose burarohama n'ibyo bwari bufite kandi icyo gihe nibwo umugaba w'ingabo zo muri zo muri sebastopol ya- yakoreshaga nk'ibiro bye bikuru
Eh, ibyo bita navire amiral mu gifaransa
sesa Mm.
ni ibyo ngibyo nibyo yakoreshaga aho ngaho icyo gihe icyo gihe bumvise nyine ko bageraniwe eh, bafata izindi ngamba zo amato arakomeza ku- kuhatembera ariko ubwo nabo bafashe ingamba zo kugira ngo babanze bajye bagenzura barebe niba nta tuntu twihishe mu mazi tw'utunuze tu- tw'uduseke Mm.
tudasekuye yego muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muraku- mukurikiye ikiganiro cyanyu murisanga mbibutse yuko mushobora no kugikurikira kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu kuri youtube na facebook ni kuri voa radiyo yacu naho rero mugikurikire uko kirimo gihita umushyitsi ni porofesori paul kananura porofesori paul kananura ni impuguke ni umushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi ari mu bufaransa turaganira rero kuri iki kibazo cy'intambara yo muri ukraine kuri telefone dufite norbert na citizen tubanzirize kuri norbert hanyuma citizen abe yihanganye gatoya nawe ntabwo tumwibagirwa norbert
uraho neza toma uraho urakomeye
eee bisi myinshi natwe turakomeye nuko nuko bwira umutumirwa andi mazina yawe n'aho uherereye
mbo nitwa habakubondo ruberi ubundi mu ntara y'amajyaruguru akarere na karulindo nshimire porofeseri so, ku kiganiro cyiza cyangwa se ku busesenguzi yakoze mbo namushimira ubwitange aba yagize kugira ngo adufashe nk'abatasobanukiwe neza natwe tugire ibyo tumubaza mbo ngira ngo rero mubaze ni kose wamungane ibyo bihugu biba bikomeye bifite n'ubutunzi ni iyihe mpamvu ikomeza gutsimbarara ku ntambara ese ibyo bibazo bizakemuka ryari kandi ari ibihugu bifite ubutunzi nkibaza nti ese natwe wenda nka afurika yo mu biyaga- yo hagati wenda cyangwa se ibiyaga bigari ko izo ntambara ziba zikatugiraho ingaruka akenshi bigatera inzara harimo n'u- n'ubwambuzi bukabije cyane ubushukanyi bukabije cyane twebwe hagati aho ngaho nta ntambara byazatuzanira nyuma y'iyo nzara wenda ibihugu biba byateje nk'ibyo bifite ubukungu ansobanurire icyo- ukuntu byakemuka wenda cyangwa se n'iyindi nzira bya- byacamo kugira ngo ibibazo byorohe ye ese ni twebwe twabigiramo uruhare cyangwa se ibyo bihugu bikomeye nibyo byabigiramo uruhare mutubwire haba kubaho urakoze cyane
Eh, nawe urakoze toma ye n'umutumirwa ye nuko nuko noneho duhamagare citizen citizen we
komera nyakubahwa tomasi komera komera niyo nyakubahwa ari wowe bwira umutumirwa amazina yawe nyakuri nawe uherereye
amazina yanjye ni marcel ni kibagabaga i kigali mu rwanda Mm.
Eh, nkaba nshima porofeseri kananura n'umwe mu ba- mu bagabo b'abanyacyubahiro dufite kuri radiyo yacu kuko igihe tumushakiye turamubona bityo tukabasha kugira utuntu twinshi tumenya buriya hari utuntu twinshi nigiye kuri porofeseri kananura rwose imana imuhe umugisha nawe uba wamutekereje kumutumira nuko nawe nuko imana iguhe umugisha ye twese twese hanyuma rero icyo mvuga kuri ni igitekerezo ntabwo ari ikibazo ngewe Mm.
iyi ntambara nubwo igiye kuzuza imyaka ibiri ubona harabayeho gutinyana kwa leta zunze ubumwe za amerika na n'uburusiya ushingiye mu gihe cy'intangiriro y'intambara uko amerika yavugaga ko nirasa birahita birangirana uburusiya ariko urebye ukuntu byagiye bigapororonswa umwaka ugashira none uwa kabiri nawe ukaba ushize bigaragaza ko leta zunze ubumwe zatinye noneho ni ibihugu bikomeye bino twakwita ko biri muri jbt cyangwa se ibihugu bitunze intwaro za kirimbuzi habayeho gutinyanamo gake ubushinwa na koreya ya ruguru ubona ko bibanye n'uburusiya amerika koreya y'epfo n'ibindi bihugu biri mu mujyi wayo nabyo ukabona ukuntu bisa nk'ibitinyemo gake ugahita ubona ko byanga bikunze abanyafurika bakwiye kuba umwe nk'iyi nama basozaga ejo bundi muri etiyopiya nabo bakagira igihugu kimwe cyangwa igisirikare kimwe gikomeye niba bari abatinyana afurika ntabwo ariyo izahora ari agafu k'imvugo ari imwe arika ari insina ngufi uwo ari we wese ahora acamo ikoma kubera ibintu bibiri nabonye byateye muri iyi ntambara Ye.
abanyafurika barashonje batega amaboko ariko uyu munsi niba biriya bihugu bishobora gutinya nabo ubwabyo ubwabyo natwe ubwacu twishyize hamwe tukaba ikintu gikomeye bashobora kujya baratureba bakadutinya ahubwo tugira ingorane z'abayobora afurika bicara barashwana ubona nk'ibiraha iwacu muri aka karere duherereyemo hirya hakaba haje ibindi amakuru cya hato na hato ibyo ngibyo kugira ngo tubinywe bikanga ariko mu bigaragara putini ishingiye ku kuba ativanga muri politike z'imbere muri afurika baraza bakikorera ubucuruzi ubushinwa bukikorera ubucuruzi njye numva putini akwiye gutsinda ino ntambara byaba ngombwa n'amerika akayirasa murakoze
urakoze marcel twagira yezu ye Eh, murakoze cyane ye porofeseri kananura aba bahu- aba bagabo bombi wabumvise rero Eh, norbert na marcel murakoze cyane mwabajije kandi mutanga n'ibitekerezo bitomoye nk'uko babivuga mu kirundi byumvikana buriya gutsimbarara ku ntambara kwa biriya bihugu bya rutura ni ukugira ngo bayobore isi muri uko kuyobora isi bagomba rero kugira afurika kuko afurika niyo ifite ubukungu eh, bwo munsi y'ubutaka bushobora gutuma ibyo bihugu bikomeza kuba ibihangange bikomeza kuyobora isi bikomeza no kubu- guhangana bikomeza no kurwana ku buryo bworoshye n'intwaro zigezweho kandi za rutura ubwo rero izo ntambara zabo buriya intambara iri kubera muri kirene n'uburusiya ni intambara yoroshye ku ntambara zizabera muri afurika nako ziri kubera muri afurika kandi zizakomeza kubera muri afurika muri iyi myaka cumi n'itanu iri imbere kuko ibi bihugu nibirangiriza hariya bizajya kurwanira muri afurika bishaka ubukungu bwayo kugira ngo bu- bikomeze kuba ibihangange kandi biyobora isi kuko iyi ntambara buriya yo muri kirene n'izi zose ziri gukurikiraho eh, aho bizarangirira ni uko isi izacikamo ibice bibiri igice cy'abanyaburayi abanyamerika eh, n'ibihugu by'i burayi eh, hamwe n'igihugu n'uburusiya na- n'ubushinwa yenda twakomekaho biriya bihugu bya brics biri kuza ibyo bice bibiri byose birakungahaye mu bukungu birakungahaye mu rwego rwa gisirikare birakungahaye mu rwego rw'ikoranabuhanga ariko kugira ngo bikomeze uwo muvuduko bikeneye afurika ubwo rero intambara yabyo izimukira muri afurika tugende turwana udutambara eh, duto duto cyangwa nini eh, ariko hariya mu karere kacu ko eh, ngira ngo byaratangiye muri mura murabibona eh, a- abaharwanira hariya mu mu burasirazuba bwa kongo ntabwo ari abandi ni ibihugu bya rutura Eh, nubwo mutabibona aho ngaho ho barasanira abaturage aribo bahagwa ahubwo abaturage bagombye kubwira abayobozi babo bati nimuhagarare nimusigeho ubuzima bwacu burahenze mwere gukomeza kubukinisha
ikibazo ni uko usanga ubutegetsi burusha ingufu abaturage
Eh, icyo ni ikibazo ariko ngo- ngo abaturage bagira ubutegetsi bihitiyemo iyo babwamaganye bakabwanga nabwo buragenda ngira ngo twarabibonye muri burkina faso barahagurutse birukana bureze kompawore wari warigize ikinani n'ikimana ubu ngubu arabundaraye hariya muri cote d'ivoire abo bandi nabo bashobora kubirukana bakajya kubundarara hirya cyangwa bakajya muri ibyo bihugu bakorera bibatuma kugira ngo batumarire abaturage byarabaye no muri tunisiya byarabaye no muri no mu misiri no mu misiri no- no muri libiya byarabaye nubwo binyuranye Yego.
m- mu buryo bunyuranye Ah. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite eric ngabirano na nzabandora emedo tubanzirize kuri ngabirano hanyuma nzabandora ube wihanganye ntabwo tukwibagirwa nuko ngabirano uraho urakomeye
amahoro ni sawa yego ni sawa uherereye ese ngabirano
mu mujyi wa bujumbura ni sawa hagati mu gi- mu- mu- hagati mu gisagara ye gerageza nubwo telefone yawe umurongo umeze nabi
hano ya gerageza twumve
ubu uri kuranyumva yego ndakumva ariko nabi
Ya, ya, ya, nta ukundi kundi na kumwe mbona mpa- mpagarara kugira ngo nyumve hari igihe nimero zo mu burundi zitugora imirongo mbese nti- ntivuge neza nk'uyu munsi nanone byatunaniye none utubabarire rwose tuzagerageza ubutaha urakoze sawa ye urakoze nawe noneho duhamagare nzabandora emedo nzabandora nzabandora nawe ari ku murongo ariko rero ndumva yarangaye cyangwa se telefone ye iracitse nuko twikomereze mbibutse ko tuganira na porofesori paul kananura kuri iriya ntambara yo muri ukraine niko se porofesori ubu ngubu i- i- wabivuze ngo afurika yari ikwiye n'aba- n'abanywanyi b'ijwi rya amerika banyuranye babivuze ngo afurika yari ikwiriye nayo kureba aho biganisha yo koko ifite ingufu zo kubwira ibi bihugu by'ibihangange ngo yangwa ibyo mutu kuko ibintu bya Pan- panafricanisme duhora tubyumva kuva bakwame nkuruma baharanira ba- na ba nyerere baharanira ub- ubwigenge bwa afurika na haile selassie wari umwami w'abami muri etiyopiya Ku- ku- ubu ngubu aho bigeze ingufu za afurika zimeze zite
aho bigeze ingufu za afurika ntazo kuko abanyafurika bari kuryana gusa Eh, bameze nka za senene bashyira mu icupa zikaryana kandi bategereje ko bazikaranga ariko yenda biriya biri kubera muri sayeri tuzanabigarukaho mu nama yacu iri imbere bishobora nubwo bi- ari bariya bakapitene n'umujenerali bakoze kudeta ushobora gusanga yenda bigize icyo bibyara bakongera bakikubita agashyi bakagaruka muri iyo nzira y'abakurambere abo ba nkwame nkuruma eh, ba nyerere ukaza ukagera no kuri kadafi babiharaniye nubwo babizize eh, twizere ko abandi bazafata ingamba zo kwirinda kugira ntibabigwemo Eh, noneho afurika izagira ijambo igihe kizaba igihugu kimwe kigizwe n'ibihugu byinshi leta zunze ubumwe za afurika nk'uko hari leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo bikingire bakingire abaturage babo bakingire amabuye y'agaciro yabo kandi babashe nabo kugira ijambo ku isi ikibazo abanyafurika bafite bafite ubukungu mu butaka bwabo ariko bakagira n'ubukene mu mutwe no ku mubiri ibyo rero biragayitse birahangayikishije kandi akenshi biterwa n'abayobozi b'ibisahirana ni byiza rero abaturage bagombye kureba uko bashishoza bagahitamo cyangwa se bakikiza abo bayobozi badakwiriye bagashyiraho abashobora kubarebera ibyiza biri imbere abashobora kubateganyiriza ibihe byiza abashobora kubakingira igihe rukomeye
ariko biri mu nzira kubera ko nyine n'ibihugu by'ibihangange birabafasha nubwo bo batifasha Eh, twafata urugero rw'ukuntu afurika bayinjije muri jeva biriya bihugu makumyabiri bikize bya mbere ku isi afurika nayo yinjiyemo si igihugu ibindi ni ibihugu ariko yo ni umugabane
mbese yajyanye yiki ivuga yiki ikora yiki ikora ntacyo kujya kwicara ku ntebe ukayishyushya ni byiza ariko kugiramo ijambo byarushaho kumera neza
hagati aho nanone ku rundi ruhande afurika yananiwe kumvikana ibihugu bya afurika byananiwe kumvikana kugira ngo bihora bivuga ngo inama ishinzwe umutekano ku isi ngo nivugururwe ngo afurika igire icyicaro gihoraho ariko n'ubu ngubu bananiwe kumvikana ku gihugu cyajyamo
twe tuvuga yuko icyo ngicyo nyine a- ababatuma n'abashaka kubibaha nibo ba- babwira ngo basubiranemo buriya ikintu cyaba cyoroheje ni uko uwo mwanya bawuha afurika yunze ubumwe umuryango wa afurika yunze ubumwe noneho igihugu kiwuyobora buri mwaka akaba ari cyo ki- kiwuhagararira muri uwo muryango byaba byoroshye kandi bizazagera kuri buri wese ku buryo bunyuranye kandi bizazatuma ntawe wiharira bigatuma n'ibitekerezo bya benshi bigenda byumva no kubogama ntikubeho
ijwi ry'amerika tugarutse ku ntambara ya ukraine uburusiya bwayigabyeho dore hashize imyaka ibiri amaherezo buriya koko ukraine izinjira mu muryango w'ubumwe bw'uburayi no muri otan uburusiya buzabyemera
yenda kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'i burayi bo hari ibihugu bitazabyemera by'i burayi ariko byo bizashoboka kwinjira muri otani eh, ikirere ntabwo izinjiramo yose uko ingana hazinjiramo kiriya gice cy'iburengerazuba icy'iburasirazuba cyo kizagera aho cyigenge kigume kiyoborwa n'uburusiya cyane cyane ko hatuye nka mirongo inani ku ijana bavuga ikirusiya urumva yuko eh, ibyo ngibyo ni by'uburusiya bizageraho n'iyo mishyikirano impamvu idashoboka ngira ngo ikirere yatanze uburusiya bwatanze mm, ingingo icumi zagomba kugenderwaho ikirere nayo mm, abayituma barayibwira ngo uburusiya buzabanze kuva aho ngaho ntabwo wavaho wafashe eh, kandi uharwaniye igihe kirekire niyo mpamvu iyo mishyikirano kugera ubu ngubu idashoboka kandi igihe cyo u- usa n'uwenda gutsinda ni wowe uvuga ibikorwa ntabwo ari ugutsindwa ukubwira ibyo ushobora gukora mu mishyikirano ibyo birazira mu bubanyi mpuzamahanga mu magambo makeya intambara yo muri ukraine izongera imara indi myaka n'indi myaka tutazi
ntabwo bishoboka kuko bariya bayishyigikiye ntibashobora abanyaburayi na amerika ntabwo ba- bashobora kuzongera gushyigikira intambara indi myaka ibiri ntabwo ubukungu bwabo bwabishobora
mu magambo makeya rero ubwo buri kuvuga yuko ukraine izatsindwa
bazagera aho bose bahagararira aho umwe ari eh, babyita satiko umwe ahagarare hariya mu burengerazuba undi agume hariya mu burasirazuba bakomeze barebane nk'imbwa zi- zihanganye imwe imokera indi indi imokera indi ariko imokera mu rugo rugo rw'umuturanyi indi imokera mu rundi rugo rw'umuturanyi zose hagati harimo senyenge umwanzuro rero ni ukuvuga ko hazahora umwuka mubi igihe icyo ari cyo cyose igihe cyose
hazahora umwuka mubi kuzagera igihe cyo abantu bazagenda babyibagirwa nk'uko mu itangazamakuru babyibagirwa noneho bigera aho ngaho biceceke abantu babane gutyo babane gutyo niko bizagenda nta wemeye yuko yatsinzwe nta wemeye ko yatsinze nta mahoro ahari mbese bimere nka biriya byo muri koreya y'amajyepfo na koreya y'amajyaruguru nabo bahora barebana y'ingwe batinyana kandi intambara barwanye kugera muri mirongo itanu na gatatu kuva muri mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu kugera mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatanu mirongo itanu na gatatu nako nta masezerano yayirangije ahari Na- n'abandi nta masezerano bazagirana bizaguma gutyo umwe agumiwe undi agumiwe ubundi birangire noneho icyo gice gishobora kuzinjira eh, mu mu burayi kikazinjira mu- mu- muri otani noneho icyo Uburu- uburusiya bwo buzaba bugeze ku cyo bwashakaga ni uko turiya turere tw'iburasirazuba tuba zone tampo hagati ya otani nabo eh, noneho icyo gihe filime yo izaba yagarutse ntishobora no kujya mu mishyikirano eh, icyo kibazo cya porofeseri kizaba paul kirangiye.
kananura ndagushimiye cyane